iyi ni ijwi rya amerika radiyo y'ijwi ry'amerika turamura ku inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'imana itariki zine z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanjye aloise bigirimana
ko yaraje nora arasigura ati ababikira bandi murabafata neza murabaraba neza kandi bitwarike gufasha aboro yari umuntu w'umukecuru ameze neza agororotse kandi akunda kugenda yunamye uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya kirundo yabonye mama tereza w'ikarikita igihe yagendera iyo ntara iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya radiyo jwi ry'amerika abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo bakiranye urweze ishyirwa mu gitabo cy'aberanda rya mama tereza w'ikarikita ni ku bikorwa by'urukundo umuryango yashinze wabikira b'urukundo ubarangurira umwe mu bakiriye mama tereza mu kirundo avuga ko urukundo rwagaragara muri we ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
mama tereza ndamuzi we ndibuka ko mama tereza yaje no mu kirundo mirongo umunani n'indwi ubu ni umwe mu banyagihugu bo mu kirundo avuga ko yabonye amaso mu yandi mama tereza w'ikarikita yaraje kugendera ikigo c'ababikira b'urukundo umuryango watangujwe n'uwo mubikira yashizwe mu gitabo c'aberanda umwaka umwe avuye mu kirundo haciye haduka intambara muri komine ntega iri mu ntara ya kirundo na marangara yo mu ntara ya ngozi intambara yasize imfuvyi nyinshi iragi ry'urukundo uwo mubikira yarahejeje gusigarana ababikira b'ikigo yarahejeje gushinga mu kirundo ryakiri ritangura kwigaragaza ko yaraje nora arasigura ati ababikira bandi murabafata neza murabaraba neza kandi bitwarike gufasha aboro yari umuntu w'umukecuru ameze neza agororotse kandi akunda kugenda yunamye yari yagenda yemeye ko yari yishaje cyane kuko njyewe yaje ndi kubabikira ndamubona eh niho wakora niho nakora jewe nitwe twateguye umunsi mukuru wiwe nitwe twamwakiriye inyuma yaho ibikorwa vy'urukundo vyarabandanije nk'uko abanyagihugu babivuga ikindi abanyakirundo cane cane ababa mu micungararo y'ikigo c'umuryango w'ababikira b'urukundo batazokwibagirira ko uwawushinze ni ukuntu ababikira babitayeho mu myaka y'ibihumbi bibiri ico gihe mu ntara ya kirundo hari uruzuba n'inzara izura inzara yabica bigacika uno musi ubwinshi bw'abashonje butuma abo babikira b'umuryango washinzwe na mama tereza badashobora kugaburira bose kuri bamwe hari imyidogo ariko ku bandi hakabamwo no kubatahura imfashanyo ni nako zava mu bihugu byo hanze nabo barabaterera mu ubu nta bikiza jeni nyumvira ko zava muri pamu niyo yazizera ko twabona ibimodoka ari biza ari birebire byuzuye ugiye rero baca bavuga ati none natwe ko ataho tubikura tubigenze gute mugabo n'ukuri ntibibavako kuko bwa mbere barafashe abantu n'uno munsi bafashije bakeya kandi nabo n'utwo basumye si ibyo babazana ntabyo bakironka batanga mu bantu bose ngo bakwigwe mugabo nk'utuntu nka tujya dukecuru nyene baraheza bakaduha tubiri tubiri bagiye gusuma ku isoko uko biri kose bati iteka mama tereza yatewe ararikwiye tumwifuriza yuko yoshika mw'ijuru neza atakabi nta gatosi na gato yafise reka nukuri imana ni ahubwo imana ni- nibimwandikire kuko ino mu kirundo nukuri yarakoze neza cane mu banyagihugu twaragerageje kwegera umubikira arongoye ico gigo c'ababikira b'urukundo yatubwiye ko batarekuriwe kuvugana n'abamenyesha amakuru yongera atumenyesha ko tutanarekuriwe no gufata amasanamu muri ico kigo ariko mu vyo twashoboye kubona harimwo abatamakazi bageze mu zabukuru cane n'utwana tw'inzoya turezwe muri ico kigo bamwe mu bagikoreyemwo bakavuga ko ari abana baba batawe mu gahinga baheza bagatorwa bagashirwa muri ico kigo ahandi naho hakaba abatamakazi batagira ikibaraba hirya no hino mu misozi kuri uwa mbere niho hategekanijwe ibirori muri paruwasi ya kanyinya iri mu gisagara ca kirundo vyo kwigina umweranda mama tereza yashizwe mu gitabo c'aberanda azohora ahimbazwa buri tariki zitanu z'ukwezi kw'icenda uko umwaka utashe mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo jwi rya amerika umushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi bumenyesha ko bagiye kwegereza abanyagihugu mu mitumba imiti ivura malariya ibicishije ku baremesha kiyago ubwo bushikiranganji kandi burahumuriza ko imiti yo kuvura iyo ndwara ihari ikwiye mu bubiko bw'igihugu ni nkuru twateguriwe na eroje wirika neza
kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani abantu bamaze guhitanwa n'indwara ya malariya mu burundi ni ibihumbi bibiri n'amajana atanu ni ukuvuga ko abantu cumi n'imiburiburi bicwa na malariya uko umunsi utashe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukoranye n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu gihugu bumenyesha ko bugiye kwijukira kurusha kwegereza imiti abanyagihugu muganga atadendi ku mana umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yatubwira uko bizokorwa hariho n'undi mugambi ugiye kujya mu ngiro wo kwegereza imiti abenegihugu biciye mu gukorana n'abaremesha kiyago mwumvise neza yuko nawe divijeni ari igikorwa izofasha ubushikiranganji kugira ngo hajya mu kibano abenegihugu abaremesha kiyago bigishwe ingene bashobora guha imiti kuvura malariya bigiyeho bizotuma dupfunya urugendo kurusha rw'abenegihugu baba bafise ibimenyetso by'indwara ya malariya kugira ngo dukinge zijyamvu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza kandi ko imiti ya mbere yo kuvura malariya mu gihe umurwayi atarasinzikara ihari mu bubiko kandi inakwiye iruhande y'imiti itangwa ku buntu n'imisegetera yo kwikingira imibu itera malariya bitangwa na leta y'u Burundi amwe mu mashyirahamwe agwanya malariya aramaze kugerageza ibindi bintu bigwanya iyo ndwara bikongera bikirukana n'imibu harimo amavuta yo kwisiga amasabuni imiti yo kunywa hamwe n'amabuji yo gucana ariko gushika ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko atavyigwa birakorwa kugira ngo hamenyekane ububasha ivyo bintu bifise barya abantu badandaza ubushakashatsi buguma bukorwa mugabo gushika ubu nta kigo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'urwanya sida burakora kugira bwerekane ko vy'ukuri ajya amavuta akinga imibu birashoboka akaba afise akamoto kirukana imibu iyo umuntu ateramiye mu kirabo canke ataraja kuryama icyangombwa ngaha no kumenya yuko umuntu agiye kuryama yojya mu musegetera kuko imiti bashyira mu musegetera irerekana yuko ikinga by'ukuri imibu kandi mujya musegetera ni uvuga yuko ukinga icyo bita bariyeri fizike nayo ahandi umuntu arashobora kwibaza ati kumbe amavuta ndayisiza afite akamoto kirukana imibu ashobora kutamurya igihe acicaye hajya mu kirabo cyangwa ateramiye hanze mugabo mu nyuma akajya akamoto imibu imaze kukamenyera ikagaruka ikamurya aha rero nibaza yuko bijya twebwe mu kiranganji ntituraheza ngo tubyemere mugabo icyo twashikirije ni uko abenegihugu batwumviriza bokoresha bijya ibikoresho byo gukinga malariya ubushikiranganji bubashikiriza indwara ya malariya niyo iza mu kibanza ca mbere mu zihitana abantu benshi mu gihugu c'u Burundi ibitigiri vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko ibice mirongo itatu kw'ijana vy'abantu bapfa bahitanwa nayo nayo ibice mirongo ine kw'ijana vy'abantu baja kwivuza indwara zitandukanye mu mavuriro n'ibitaro baba bagwaye malariya mu ntumbero yo gutuza iyo ndwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buvuga ko mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi buzosubira gutanga imisegetera irimwo imiti yica imibu mu mihana yose yo mu gihugu c'u Burundi ikigega mpuzamakungu Fond Mondial kikaba arico kizotanga imfashanyo y'iyo misegetera Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
mu burundi kandi abakenyezi bahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro ejo ku munsi wa gatandatu baragize urugendo ku murwa mukuru bujumbura rwo gushyigikira amahoro no kwiyamiriza inteko mvamakungu abo bakenyezi bavuga ko bava mu madini imigambwe hamwe n'amashyirahamwe yigenga bitandukanye ni inkuru dushyikirizwa na eroge wirika neza
turi hagati mu gisagara ca bujumbura mu kibanza citiriwe ukwikukira k'uburundi abakenyezi bari bitabiriye urugendo bariko baririmba ururirimbo ruhagize igihugu ambasaderi hoze ntawe arongoye ihuriro ry'abakenyezi bahanira amahoro yatubwiye icatumye bagira urugendo rw'abakenyezi bonyene uyu munsi twashimye kugira ibyihariye abapfasoni kuko twatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi abakenyezi bitira ko ari abakenyezi bagiye kujya ku kivi cy'amahoro mu burundi nicyo gituma twashimye kuvuga tuti reka duhamagare abakenyezi tubabwire yuko abakenyezi dufise ijwi abakenyezi dukeneye kuvuga yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro ubu tugiye guhagarikira duhagurukira amahoro tugiye gusengera igihugu cyacu tugiye kurushirizaho kugira ngo amahoro abandanye atsimbatara imbere yo gushika mu kibanza cyo kwikubukira abakenyezi babaye ibihumbi bibiri bari babanje guhurira ku cibutso ca ONU kiri muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura bafashe ibarabara ryitiriwe peuple murundi bagenda baravyina no gutamba batamba nabajije umupfasoni ntawe niba uru rugendo rudashobora kwitirirwa umugambi uri ku butegetsi kuko rwarimwo abakenyezi batari bake bo mu nzego z'igihugu na CNDD-FDD abakenyezi na rugamba nabo nyine bari mu bakenyezi nivyo ariko aba bakenyezi ntitwobashyira ku mugwi wa politiki umwe kuko nko mwabibonye hariho abakenyezi bo mu migambwe eh, itandukanye murabazi turazinanye hano mu burundi muri abajurnaliste mwama mubona aho muhurira n'abo bakenyezi mu migambwe iwabo mwama mubona aho bahurira- muhurira n'abo bakenyezi mu ma- muri sosiyete sivile nico gituma iyo kashe y'abakenyerarugamba atayirimwo uyu munsi turi mu migambwe myinshi turi mu bwoko bwinshi bamwe mu bakenyezi bitavye urugendo bari baje bava hanze y'u Burundi uyu mukenyezi w'abana batatu ni umwe muri bo njeva mu gihugu cya afurika y'epfo i johannesburg Eh, nashimye kuza muri iyi myiyerekano kugira ngo nshobore gufasha gushyigikira abakenyezi bene wacu mukuru uno munsi uhambaye rwose wo kwereka amakungu y'uko i burundi dufite amahoro kandi kugira ngo abo bose baba- babesha ibinyoma tubereke yuko ibyo bavuga atari byo ko i burundi hari amahoro kandi atani n'ihonyabwoko rihari ntawe ushobora kwiyumvira ati uwo mukenyezi kumbura ava mu gambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ni agahimbo kamuzanye bamurihitike oya nta muntu n'umwe yandihiye itike jewe nagirihiye jenyene hano warazi ko ndi ngaha ambasaderi ntawe ahamagarira abandi bakenyezi bahunze Uburundi kugaruka bakubaka igihugu cabibarutse nicyo twashimye nicyo twashimye twashimye kwerekana ko turi mu mahoro hanyuma kugira ngo n'abo bene wacu baze ayo mahoro tuyatsimbatarize hamwe mu gihugu cy'u Burundi birashika hirya no hino ku muntu ashobora kugira igitima hugwe agashobora guhendwa cyangwa agashobora kumva ibinyoma ariko twagomba twerekana yuko ibinyoma atari ukubashwiragiza atari ukubangaza yuko ibinyoma ataco biriko birabafasha cyane cyane ko ivyo binyoma biza gufatira ibihano igihugu cacu kandi ico gihugu bakirereyemwo bagifise abamama babo bagifisemwo bene wabo reka natwe iyo turi bene wabo kuko twari dusanzwe turi ku mirimo itandukanye ariko kandi twarahurira no mu bindi bintu bitari bike kuva mu mpera z'umwaka uheze hatangura ingendo n'imyiyerekano byatunganijwe na leta y'u Burundi byo kwiyamiriza inteko mvamakungu ribaye irya mbere hatunganya urugendo rugizwe n'abakenyezi gusa abakoraniye i Bujumbura kuri uyu wa gatandatu bari baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi Eroge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika Urakoze Eloge ubu naho dushitse mu mwanya wa ca kiganiro ntorere kazoza tugikurikire
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza jerome niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza muribaza muti mbega uno munsi ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide ntorere kazoza nturere kazoza hariko mirongo ibiri n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri ni ukuvuga yuko imyaka cumi n'itandatu yigoroye amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi atewe ko igikumu yarusha muri tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'iyarusha icyo yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yoba akenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri pasiteri habimana ni umukuru w'umugambwe fnr iragi rya gahutu ni umutumire muri kino kiganiro ndakura mu kici ndabara mu kijenya kuba jerome sangwa muri kino kiganiro urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo ukuri ni gutsindwa urakoze ubu ni mutumire ni honorable fenias nigaba ni umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodefu honorable mwaramutse amahoro neza sangwa muri kino kiganiro ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abari mu bindi bigo ariko baratwumviriza murakoze reka nce mperi wawe nyene imyaka cumi n'itandatu irigoroye amasezerano y'iyarusha yo kugarukana amahoro mu burundi no kunywanisha abarundi atewe ku igikumu uno munsi twavuga ko arusha y'amaziki mu majambo make Ah, amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nk'uko arusha ah, yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari abarundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zi- zi- zi- zi- zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho mirongo itanu ku bahutu na mirongo itanu ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no mu nze- no- no- no- no- n'abajejwe iperereza arusha yaratumye uburundi busubira kwizegwa mwibuke ubwigizego bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye ku nzira nziza y'ukumvikana n'amadeni bari batwa tubafi- bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya ry'ubutegetsi ry'ubutegetsi ahantu bivuga kuko eh, biciye mu matora kuko urabizi igihe ntundi ingene- ingene zipangwa nta bahu- nta bahutu batanu bakurikirana nta bagabo batanu bakurikirana nta bahutu batatu bakurikirana nta ba- nta ba- hateze kujamo n'abakenyezi mu- mu- mu mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafise icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kurwanya ubukene ahantu butanga akarorero kimwe twitwa CCLP 1 na 2 tukavugana cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa eh, strategie nationale de, de bonne gouvernance uwo mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye eh, uretse ko turi kuturabona muri kino gihugu turi turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyari gifitanye umwizero mu barundi kandi ari ikintu twobana dufatira ko cyari cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byarasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa pasiteri habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe pasiteri habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze muri iyi myaka cumi n'itandatu mu myaka cumi n'itandatu arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cya mbere ni uko nk'uko umugenzi yabivuze aho rwose jewe turi kumwe ni uko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara akicarana na shebuja umututsi ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze ni uko uno munsi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywana naho hari abagenda bavuga ngo mama jenoside mama ibiki arusha yarafashije kuri icyo kintu kuko nta nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa uti arusha yakuye ubuja yakuye ubuja yakuye ubuja kuko yara yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aje aje aho hose yavuze waho- aho- aho- aho- umuvuse ko hazi mu biti mu gisoda mu biki icyo ni icya nzego, mbere eh.
icya kabiri arusha yafashije gihambaye ni uko mu byavuyeyo havuyeyo severe naho itarakora irakora havayo oya umugabo iyo umushima umushimira ku gikorwa aheje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikorwa gusa hariho amategeko bazogendera ko turayazi Mbe- bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nkidefanda nabuze gitabara n'umunsi urizina bazotwicarika hamwe n'abo twagwanya aha nshatse kuvuga ibintu bibiri si abatutsi twagwanye twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana si abahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza ubu rero severi kugira ngo umbwire uti yakoze neza ni uko legitime defanse Severe ni wa mugwe wo gushira habona ukuri no kunywanisha abarundi uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicarana ku meza isentebe iri kwirakora urabona uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati ego y'amatungo urabona ibyo umaze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa Mhm.
uno munsi nta wanjye wangura jerome umututsi ndi umuhutu tu- wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasiteri wa muhutu we nange ati wa mututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nta- ntidushwana mugabo tugiye mu moko kuko hariho akantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyura ibibazo ikiro ni ikiza cy'arusha uti ico ni iciza cyane mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze Reka mbere cyo tukija ko aho nyene Umuta- reka- ico mu reka utune- ndaki- muyinegura, indayikemwa eh.
ndayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri nukuri uti mu gisoda hariho senkani purusa kuri senkani purusa z'abahutu n'abatutsi mirongo itanu kwijana ego mirongo itandatu ibyo si byo none ibyo yavuze si byo rero kandi avuze ko ari ibyo nivyo nicyo nkimwe arusha jewe yuko muri constitution winegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare muri constitution yavuye yarusha none ushaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi burundi Eh.
koko n- Jerome vugisha ukuri hariho amangana koko ubu ngubu washize ku meza ko abatutsi ari senkani purusa abahutu senkani purusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ako kantu abahutu kugira ngo Akura nabikubwiye kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeseti iporona yabafeniyasi jeseti ego pardon yo feniyasi mbabarira ura- ura- uri kuremo.
Ya- yaraciye.
mbabarira feniyasi mbabarira mbabarira Eh.
urabinko n'ubusaza Yaraciye ko- Ubi- ubinkurire mu binkurire frodebu frodebu frodebu naga narayitoye nu- ntuzonaniturwa naratoye perezida ndadaye baca bamukubita ku buhomba naramutoye umugabo frodebu narayitoye ngiye akoze ndi umufrodebu frode cyane.
y'abafanirasi ego si n'umufurode ariko urumva icyo gihe twagwanira iki kwikura muri bwa buca Ii, tumaze natwe kujya habona tugatora umuperezida atuvugire adukure mu buca warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane Uti rero ico uyikema icyo ndayikema rero ngiye kinyakubaho ni uko harusha abo tubagiye bavuga ati imyinjana bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve dushize ko akangonongono akangonongono kuki mutwaka ibyacu ati ntitunyuzwe ntitunyuzwe rero aho ngaho nca mbona yuko arusha n'aho ari amasezerano basinye ariko uruhande rwiza ariko n'uruhande rutari rwiza twosubiramo tugakosora utugo tugatosora ruhande gukunganisha igisi aba abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo ba- bo byate ngo ni copte umuntu amaze kugukopta araguha chance akakwima Mm.
araguha chance akakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziriya koro zarusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirirwa gushira imbere gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ni kihe iremeza ko tugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hose ati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku je ntanga inyishu zibiri inyishu ya mbere ni uko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki Aho ni ko rero mirongo irindwi.
byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bw'amoko mugabo mu gutora u- mu gutora mu isandugu jerome utora ijwi veniyasi ijwi habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 miliyoni ndabita b'abarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni icumi icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike nsubire kwa honorable Phineas habimana amaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu na kimwe unegura arusha muri iyi myaka cumi n'itandatu yeze jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye n'ibwirizwa nshingiro tubwira ko uyu munsi ni arusha yaribyaye urumva rero byinshi ni biri icyo negura gusa jewe nuko harabuze urwego rwokurikirana neza ishigwa mu ngiro by'ibyari byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hama hageze ko bamurera ngo akure uwo muntu wo kumurera arabura kuko nicyo gituma hari ibintu bimwe bimwe bamwe birabisha iruhande abandi bikirabisha iruhande kuko bitagiye bishyirwa mu ngiro wibuke ko makasiki wa mukenyezi w'umunyameri- w'umunyamerika ariko akurikirana ingendo bijya mu ngiro ni bi- ahanini ni nabyo yoba yara- yara- yanazize rero ikintu kintu kubona baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku urwego munsi ruraba ishyirwa mu ngiro ry'amase-
y'amasezerano ry'amasezerano ye bigakurikirana ku munsi ku munsi iki ni ikintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gutyo abantu barashobora kwicara baka- bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo nti- ntiyicare umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfa na nyagukira aya ni amasezerano ya politiki abanyepolitike rero bategerezwa kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuge ngo bajya ngo bari muri opozisiyo ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzo- ngo tuzobandanye ntorere kazoza nturere kazoza
Ico cari igice ca mbere aho twariko turabira hamwe n'abatumire ico bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'ico banegura. Mu gice kizokurikira tuzorabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono. Reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasiteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragira Gahuturemi nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodebu jerome niyonzima nongere nkengurukire namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri uya- kuri uyu mwanya biriko biragera ku musozero ndabashimire rero bagenzi inshuti namwe bakunzi mukunda ijwi ry'amerika turabashimiye kubona mwagize uruhara muri aya makuru abadufashije gutorokanya amakuru aba enjeniyere ndetse n'abandi turabashimiye kubona mwagize urwo ruhara kuri mikoro mwari kumwe nanje aloise bigira imana